ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwabonye butandukana mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire uwa gatandatu w'amahoro n'ibyishimo muri iyi saha tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara naho nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki mbashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika ikaze kuri radiyo yanyu muri kumwe na thomas kamirindi amakuru y'ibiyaga bigari mu rwanda abaregera indishyi mu rubanza rwiswe urwa rusesabagina na bagenzi be barasaba amafaranga y'u rwanda miliyari ebyiri y'impozamarira n'indishyi z'ibyabo byangijwe n'ibitero by'inyeshyamba za fln zari ziyobowe n'umutwe w'ishyaka rya rusesabagina ni inkuru ya sumita kaboye ni urubanza rubera mu rukiko rukuru urugereko rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka mu baregera indishyi harimo bamwe basanzwe bafite ubushobozi bishakiye ababunganira mu nkiko n'ikindi cyiciro cyiganjemo abaturage bafite amikoro make bahawe abunganizi n'ikigo nyarwanda gitanga ubufasha mu by'amategeko mu baregera indishyi kandi hagaragayemo ibigo binini byasabye amafaranga menshi akabakaba miliyari ahagaragaramo ibigo bibiri byari bifite imodoka zitwara abagenzi zikaba zaratwikiwe mu ishyamba rya nyungwe n'abarwanyi ba FLN nk'uko byavuzwe n'abaregera indishyi ikindi cyiciro cyagaragaje amafaranga menshi ni icy'imiryango ifite ababo baguye muri ibi bitero hari umupfakazi wagaragaye asaba miliyoni ijana kubera umugabo we wishwe mu gihe hari undi mubyeyi wiciwe umwana wasabye asaga miliyoni mirongo itanu nk'uwahoze ari igiti gitifu wa nyabimata nsengiyumva vincent umwe mu bagizweho ingaruka n'ibitero byagabwe na frn ni umwe mu basabye indishyi z'akababaro ndetse no kwishyurwa ibyo byangiritse aho asaba miliyoni mirongo irindwi n'eshanu yagaragaje umutungo we wangijwe harimo imodoka ye yatwitswe avuga ko ifite agaciro ka miliyoni makumyabiri n'eshanu kugeza ubu akaba atarabona indi yavuze kandi ko yamaze amezi agera ku icumi yivuza nyuma y'aho abagabye ibitero basize bamurashe mu mutwe ndetse n'ubu akaba akeneye kuzajya kwivuriza mu mahanga nsengiyumva yabwiye urukiko ko nubwo yatanze ikirego cye mu kwezi kwa kane bibiri na cumi n'icyenda arega nsabimana karisita alias sankara gusa ubu yifuza indishyi zatangwa n'abaregwa bose bafatanije ibi ni nabyo byashimangiwe n'abandi bunganira abaregera indishyi ko bareze ririya tsinda rigizwe n'abantu makumyabiri makumyabiri n'umwe kuko nubwo hari abagiye bavuga ko batagiye mu bitero bose bahurije hamwe umugambi wo kubagirira nabi bityo ko bakwiye no kuryozwa ibyangijwe na biriya bitero abaregwa bose bashoje kwisobanura rusesabagina atagarutse mu rukiko hakaba hategerejwe ubushinjacyaha busabira buri wese uregwa igihano gihwanye n'ibyo ashinjwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abarundi b'impunzi bo mu nkambi ya rusenda iri muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo bugarijwe n'inzara bamaze amezi agera kuri atatu badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri mu rusenda winjiye muri inkambi ya rusenda iri mu birometero mirongo itandatu n'umujyi wa uvira impunzi z'abarundi zigutura ikibazo cy'inzara izindi ziyita indenga mu gihe izindi nazo zijya guhingiriza mu baturage b'abakongomani kugira ngo zibone ibyo zigaburira abana ubu ngubu ikibazo cy'inzara kirakomeye rwose mbere benshi ubu ngubu turi ko turabura ibyo tugaburira abana bivanye n'uko tumaze amezi agera kuri atatu tudahawe imfashanyo ukuntu byifashe ni ukuri uri kuragendagendera ingo nyinshi ababyeyi ubu ngubu barabura icyo bagaburira abana hari nabo barihora bikora ku dutoki twabo mugabo baramaze kutumara baturya tutaneze ni ukuri n'ikibazo giteye ikigongwe ahubwo twasaba ko hasere na pamu boraba ukuntu n'ukuri batugerukira ko nabo ubundi batatugarukiye ko bikiri amaguru mashya turabona ko kwera bigoye ugeze kuri biro y'ahakorera ishyirahamwe rya idesi na seneri ariyo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda usanga bamwe mu bagendana ubumuga ndetse n'abasaza baje kubaza amakuru y'igihe ASR na PAM bizabahera ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa nzayiramya matiyasi ni umwe mu bagendana ubumuga bo muri iyi nkambi twebwe abagendana ubumuga bo muri ino kambi ya rusenda kabaye agahomera buno nta jambo ryo kuvuga rigihari kuko iyo abakomeye bo bamaze kubabara tweho bamwe bamwe no gupfa baba bamaze gupfa ko nk'izi saha urabye n'agahinda gakomeye usanga umuntu anywa amazi guhera mu gitondo gushika ku mugoroba ubutagira umugore cyangwa ubutagira inshuti ngo arabe ko yose abamuhereze umva n'ingorane twebwe tubayeho nabi cyane kuko ntacu- nta kidufasha n'amashyirahamwe ya sosiyale twavuga ngo twikwikubise ko uyikubise kikubwira ko ngo ngo asere nta kigagayo duhaye doroti kubwimana ni umubyeyi wo muri iyi nkambi avuga yuko kubera iki kibazo cy'inzara bafite yatangiye kugurisha bimwe mu bikoresho byo mu nzu kugira ngo abone icyo agaburira abana be ubu nagurishije impunzu sigaye ngenda nambaye ubusa gusa rero niyo ngorane y'iwanze jewe mfise ubu ngeze kuyitoma ndarondera umuntu angurira amasafuriya nayo noneho wumva cambaho gute yahiya ni amezi atatu yuzuye duheruka gupakira mu kwezi kwa kabiri nta shyamba baduhaye nta mutahe bampaye n'inzu nabamwo kanatsinda yarabomotse none bagomba ntinda mpire muri kongo jewe wasaba nibaze bantahane kubera ikibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu usanga kandi hari impunzi zishora mu buraya kugira ngo zibone amafaranga yo kugura ibifungugwa uyu munsi kugira tujye by'ukuri ubonye abana bashoboye kuronka ikintu bajya ushima imana kugira ngo tujye bamwe bariko baragenda kuri tanganika abagore bariko bararongogwa hovyo ku bwinshi n'indwara zizotera zongerekana kubera ubw'inzara yo mu rusenda tumaze amezi abiri n'inusu ku ni ukwezi kugira gatatu ata kintu turiko turaronka dufungura ni ukuvuga duheruka gupokera indya zo mu kwa kabiri ubu turi mu kwa gatanu ntituramenya rero ko niba ba- baradutaye ntituramenya uruhande turimo niba turabarefije twayobowe aho tujya niyo tuva niyo tujya nkagiyewe kwa mufano iwanjye ejo nyene naragiye nemera umugabo ampomba- amponga amahera amajana atanu nsaba ko jewe ku nzara mfise bonsubiza iyo bankuye cyangwa kimwe bakabona badafise inzira yo kudutahana nibatupokeze kuko turarembye umuvugizi wa seri muri repubulika ya demokarasi ya kongo bwana johannes van gemund yabwiye ijwi rya amerika ko nta makuru afite kuri iki kibazo cy'inzara yugarije izi mpunzi z'abarundi kwaza kubaza abahagarariye aseri nyuma akaza kuduha amakuru ntibyatinze yaduhaye nimero z'abahagarariye aseri kinshasa tubavugishije batubwira yuko baza kudusubiza twongeye kubavugisha ntibafata telefone yacu gusa umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda bwana didier numbi wa numbi avuga yuko pamu yababwiye ko igiye kuza mu rusenda gutanga ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izo mpunzi gusa ntibavuga umunsi kubera impamvu y'umutekano si ubwa mbere izi mpunzi zo mu rusenda zihura n'iki kibazo cy'inzara iterwa no gutinda guhabwa amafaranga yo kugura ibifungugwa umwaka ushize ibihumbi bibiri na mirongo ibiri impunzi zo mu rusenda zakoze imyigaragambyo zisohoka inkambi kubera inzara vedasengabo ku bw'aradijwi rya amerika mu rusenda ho mu ntara ya kivu y'epfo ijwi rya amerika dusubire mu rwanda aho irushanwa rya mbere rya basketball africa league bal mu magambo magufi ribera rero i kigali rikomeza kuri uyu wa gatandatu nyuma y'akaruhuko ryarimo ejo kwa gatanu mugenzi wacu jean claude munyandinda umunyamakuru w'ijwi rya amerika ukurikirana ibya siporo n'imikino mu rwanda aratubwira n'ibindi twiteze muri iyi wikendi muri iyi mikino ya bal nyuma y'akaruhuko ko kuri uyu wa gatanu ejo kuwa gatandatu ubwo irushanwa rizaba risubukuwe hari impinduka ntoya zizakorwa zirebana n'ingengabihe y'imikino ahanini bitewe n'umukino wigijweyo wagombaga guhuza zamalek yo mu misiri na groupement sportif de petrolier yo muri algeria guhera isaa munani zuzuye ku isaha y'i kigali mu itsinda rya gatatu ferroviario yo muri mozambique izahura na groupement sportif de petrolier yo muri algeria uyu mukino uzakurikirwa n'imikino ibiri yo mu itsinda rya mbere ni ukuvuga umukino uzahuza gendarmerie nationale yo muri madagascari na rivers hoopers yo muri nigeria guhera saa kumi n'imwe n'igice ndetse n'umukino karundura uzatangira saa tatu z'ijoro hagati ya patriot basketball club yo mu rwanda na us monastiri yo muri tunisia abakinnyi ba patriot bayobowe n'umutoza alan major bafite morale y'uko bashoboye gutsinda imikino ibiri ya mbere yo mu itsinda ku buryo nta bwoba bafite imbere ya monastiri nubwo ari ikipe yo kwitonderwa nk'uko inzobere mu gusesengura basketball zibivuga iyi ekipe ya us monastir irakomeye cyane ahubwo kuri njyewe nibo ah, bafite icyizere cyane gutsinda iri rushanwa ni ikipe ifite abakinnyi bagera kuri umunani bakina muri ikipe nationale ya tunisi kandi murabizi ko aribo defending champions ba afrobasket ni abakinnyi bamaze imyaka irenga icumi bari kumwe baraziranye ah, bafite experience yo hejuru ah, muri 2019 bakinanye muri coupe du monde mu bushinwa n'ubundi bafite icyizere cyo gukina muri jeux olympique muri tokyo ni ukuvuga ngo experience bafite irahagije kandi iyo match izaba ikomeye cyane kuri patriot ariko nibakomeza gukinana nka ikipe bashobora tugira icyizere cyo gutsinda iyo match uyu mukino wa Patriot Basketball Club na US Monastir ijwi rya Amerika rizawugeza ku bakunzi bayo igihe uzaba urimo kuba ku cyumweru imikino ya BAL izakomeza ari nabwo hazasozwa icyiciro cy'amajonjora mu matsinda guhera saa munani Zamalek yo mu Misiri izahura na AS Douane yo muri Senegal mu itsinda rya gatatu mu itsinda rya kabiri Forces Armées et Police yo muri Cameroon izahura na AS Police yo muri Mali guhera saa kumi n'imwe n'igice hanyuma isaa tatu z'ijoro AS Sali yo muri Maroc ikina na Petro de Rwanda yo muri Angola umukino wagombaga guhuza Zamalek na Groupement Sportif de Petrolier ukaza gusubikwa uteganyijwe kuwa mbere w'icyumweru gitaha guhera saa moya n'igice ku mugoroba tunyarukiye mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru hazatangira imikino y'intera ya kabiri ikurikira icyiciro cy'amatsinda muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ku makipe umunani yitwaye neza mu matsinda akaba arimo guhatanira igikombe kuri iki cyumweru Marine FC izahura na Rutsiro FC kuri stade Muganda i Rubavu APR FC ikina na Espoir FC kuri stade Huye kuri stade y'i Muhanga ikipe ya AS Kigali izahura na Rayon Sport hanyuma kuwa mbere w'icyumweru gitaha Bugesera FC ikazakina na Police FC kuri stade y'i Bugesera yari Claude Munyandinda i Kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi arasaba mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame gushyikiriza ubutabera abasirikare bakoreye ibyaha mu burasirazuba bw'igihugu cye. Ibyo bikubiye mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru y'ijwi ry'Amerika serivisi y'igifaransa twayishyiriwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
umukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo yasabye ko ubutabera butangwa ku bagizweho ingaruka n'ibyaha bimaze imyaka irenga makumyabiri bikorewe mu gihugu cye mu kiganiro bwana cisekedi yasaga nk'usubiza ku byari byatangajwe mbere na mugenzi we w'u rwanda mu kiganiro yari yagiranye n'ibitangazamakuru bya radiyo mpuzamahanga y'abafaransa rfi na televiziyo france 24 ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo perezida kagame ku birebana n'ibyaha bivugwa muri raporo mapping ko byaba byarakozwe n'ingabo z'u rwanda ku butaka bwa kongo yavuze ko nta byaha byakorewe mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyangwa ngo bibe byarakozwe n'abavugwa muri iyo raporo ku bwa mugenzi we cisekedi ariko perezida kagame akaba yafashe ubutabera mu kubushyikiriza abafite ibyo bakurikiranweho
kuri ubu mubyizere ko twiyemeje gutanga ubutabera ku bakoze ibyaha nibwira kandi ko biri mu nyungu za perezida kagame kwitandukanya nabo niba muri fpr harimo abakoze ibyaha bagomba gushyikirizwa ubutabera kandi ibyo biri mu nyungu za perezida kagame kubashyikiriza ubutabera nibyo kuko ni iby'agaciro ku gihugu cye
uretse ukudahuza ku birebana n'ibyaha bishinjwa abasirikare b'u rwanda ko baba barakoreye mu burasirazuba bwa kongo aba baperezida bombi kandi mu biganiro bagiranye n'ibitangazamakuru mu bihe bitandukanye bagaragaje kunyuranya imvugo ku birebana n'umuganga rurangiranwa dr mukwege wanegukanye igihembo cy'uwaharaniye amahoro cyitiriwe nobeli ku bwa perezida kagame dr denis mukwege ukunze kugaruka cyane kuri raporo mapping asaba ko hatanga ubutabera ku bakorewe ibyaha bivugwamo ni igikoresho cy'abantu batagaragara baba bamubwira ibyo avuga asubiza kuri ibi perezida cisekedi yavuze ko dr mukwege ari ishema ry'igihugu kandi amushyigikiye mu byo akora byose
numvise ko hari ibyo yaba yaravuze kuri dr mukwege kuri twe mukwege ni ishema ry'igihugu umuntu wegukanye igihembo cyitiriwe nobeli abantu nk'abo ntabwo baboneka aho ariho hose ni ishema kuri twe ni umuntu kandi waharaniye amahoro cyane cyane mu gusubiza agaciro bariya babyeyi b'inzirakarengane bangijwe dr mukwege turamushyigikiye nta kuzuyaza
raporo mapping isa nk'ipfundo ryo kugongana mu mvugo kw'aba baperezida bombi basaga n'abamaze kubaka umubano w'akadasohoka yakozwe n'impuguke za loni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi igaruka cyane ku byaha bikomeye by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu byaba byarakorewe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu kugeza mu w'ibihumbi bibiri na gatatu ikagaragaza ko mu gihe byaba byemejwe n'urukiko ibyo bishobora kuvamo n'ibyaha bya jenoside mu bagarukwaho ku isonga ku kuba barabigizemo uruhare harimo n'ingabo z'u rwanda icyakora ku ruhande rwa leta y'u rwanda ibikubiye muri iyo raporo ni ibihimbano by'abagamije kuyobya uburari bagaragaza ko habayeho jenoside ebyiri urakoze temistokle mutijima ikinshasa mu murwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo bakiriye bate amagambo y'umukuru w'igihugu cyabo ndetse n'aya perezida w'u rwanda paul kagame tubibaze cedric muyoboke n'impuguke mu by'amategeko n'umusesenguzwa wa politiki ari kinshasa abakongomani benshi ntibabashije kuyishimira uh, bavuga yuko perezida kagame yahakanye jenoside yabereye muri congo ndetse bavuga yuko perezida atamushubije neza ahubwo yagombaga gusubizanya nawe asa n'ugaragaza yuko ibyo yakoze atari byo kandi agaragaza neza ko ubwicanyi bwabaye muri congo cyangwa se jenoside yabaye muri congo ibyo byatumye abantu benshi bahaguruka baravuga ngo byari na ngombwa bakora imyigaragambyo ariko n'abanyamakuru benshi babyanditseho bagaragaza yuko ukuntu perezida yasubije ndavuga perezida Tshisekedi atariko yagombaga gusubiza none se ni iki bifuzaga ko asaba kirenze ubutabera ibyo abakongomani nyine ari cyo birengagiza ariko njyewe nk'umusesenguzi iyi mvugo ya perezida wa repubulika kisekedi ni imvugo yumvikana nk'umukuru w'igihugu yavuze neza kuko iriya raporo atari iyabo abakongomani bakagombye gusubira inyuma bakareba iyo raporo iyo urebye raporo hari igihe yahawe kuva igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na gatatu gushitsa mu bihumbi bibiri na gatatu usanga icyo gihe ubwacu cyonyine kitazatugeza ku butabera bwo ngo ariyo justice transitionnelle bavuga bakagombye guhera kera bakageza ubu ngubu kuko ubutabera bwunga esike nibafata abantu bo muri icyo gihe cy'imyaka icumi kuva igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza bibiri na gatatu abapfuye nyuma bahaye bapfu n'umunsi ubwo baziyunga bate nicyo bakagombye kureba bagasubira muri raporo mapingi perezida kagame yavuzeho bakayisuramo bakayireba nayo ifite amarakine menshi iyo bakakarifikasiyo ku kibazo cy'abanyamurenge usanga baragiye bavuga nti bagikarifi ko bagomba gukarifi ubundi cyakagombye kwitwa jenoside noneho unarebye hari ibintu biburamo nk'abana bajanwe iminyago bari za tanzania abana bafatiwe za kabera na bibogobogo abo bana ntibarimo ahandi bakagombye kureba daboro raporo mapingi perezida kisekedi yabivuze neza yaravuze ngo ntabwo ibareba ni raporo ya nations unies bakagombye gukora mu gihugu bagakora ibyabo yavuze ngo bazakurikiranwa byanze bikunze uburyo bazakurikiranwamo ndibizi kuko n'inkiko z'igihugu zifite ubwo bubasha gukurikirana abantu bagiye bakora ibyaha bimwe na bimwe none bavuze iki ku magambo ye yerekeranye na dogiteri doni mukwege yavuze ko ari ishema ry'igihugu mbo icyo cyo bagishimye cyane bagishimye cyane kuko abantu benshi bakurikirana bashyigikira mukwege uretse abantu bene aba bake bake bakurikirana ibya mukwege bugufi bavuga kuko za raporo za mukwege zirimo amayobera ariko muri rusange bashimye kuri icyo ngicyo yavuze kuri deni mukwege none ariya magambo hagati y'abakuru b'ibihugu by'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo yavuzwe akurikiranye ariko atumvikanwaho ntabwo ashobora kuzana agatotsi hagati y'ibihugu byombi mu gihe umubano wabyo wari wifashe neza nta gatotsi byazana kuko urebye ibyo perezida kagame yavuze niko yagombaga kuvuga kuko umunyamakuru yaramubajije asa n'umutunga agatoki kuko bafite uruhare mu bwicanyi bwa kongo kandi nicyo cyaha kirashyirwa ntibaragira ihamwa ntako yari kubyemera icyo ni ikintu cyumvikana nanone ugiye kureba n'ibyo perezida kisekedi yavuze yavugishije langaje diplomatike kabisa aravuga ati iyo raporo ntituyivugaho sitwe twayikoze ariko icyo tuzi cyo ni uko ubutabera buzakorwa kandi n'u rwanda rugomba kuzatanga abagize uruhare muri ubwo bwicanyi kuko bifite inyungu ku bihugu byombi urumva iyo mvugo nta hiseserezanya ku mpande zombi uretse twebwe bamwe mu bakongomani wenda bafite izindi mpamvu zabo bazamutse bakareba ikibazo uko kitari kiri yanakomeje kandi no ku mugambi afite wo kugarura amahoro mu burengerazuba bw'igihugu cye wowe ubisesengurute ndumva koko nk'uko perezida kisekedi yabivuze ayo mahoro azagaruka nimba eta de sireje nk'uko iteganywa mu mategeko nyine ikoze nk'uko igomba gukora ni ukuvuga ngo hakagombye kubaho icyo cyemezo nyine perezida yafashe cyo kugira ngo habeho eta de siyeje ni ibihe bigoye cyane iyo ureba muri dekire cyangwa se mu itegeko riyishyiraho usanga barahaye abasoda cyangwa se abasirikare ububasha bwose kugeza ndetse no ku bubasha bw'inkiko mpanabyaha aho bavuze ko ibintu byose bizasa n'ibihagaze bihagaze muvuma y'abaturage ikagabanywa n'ibindi bizagerwaho ariko ibyo ntibihagije hakagombye kongerwaho ibindi ku rugero nko gukora audite y'abasoda gukurikirana imikoreshereze y'amafaranga bakareba nimba yageze ku bagenerwa no gutanga ibikoresho bishoboka kandi bikwiriye ndetse hakazaho n'ubwunganizi bwa monisco n'iyo hari abemera kuko bavuga yuko monisco ntacyo imaze none kuba harashyizwe eta dosiyeje muri kivu y'amajyaruguru ariko ntishyirwe muri kivu y'amajyepfo kandi naho nta mutekano uhamye uharangwa byo ubivugaho iki icyo kibazo ndagira ngo nacyo perezida yagisubije icyo akora hari ijambo yavuze ni kwa kundi baca umugani ngo umutavura uri muratemba ntugarurwa yavuze ngo yuko atari imitwe yitwaje intwaro ariko cyane cyane ndagira ngo icyo yashakaga gusobanura neza ni karagiteri ya kiriya kibazo cyo muri sidi kivu ni ukuvuga ngo muri sidi kivu hari imitwe yitwaje intwaro y'amahanga ariyo za redi tabara forebu fnl zagiye ziyunga n'imitwe ya hariya y'abamayimayi bakomoka mu moko y'abafurero abanyindu ababembe ugasanga kubatandukanya n'abaturage basanzwe ntibyoroshye noneho ugasanga ngo abahigwa cyangwa se abicwa cyane ab'iyo mitwe irwanya ntirwanya leta cyane usanga irwanya abanyamurenge cedric muyoboke ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika urakoze veniste nshimiyimana mu burundi abadepite mu nteko nshingamategeko kuri uyu wa kane bemeje umushinga w'itegeko ugena ko itariki ya munani z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ari umunsi uhariwe guhimbaza imboneza y'ikirenga wo kuzirikana igihugu uwo mwanya wahawe uwahoze ayobora uburundi pierre nkuru nziza witabye imana ku itariki ya munani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa bibiri na makumyabiri inkuru irambuye eloge wirikaneza mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bwa bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi nta mpari nyinshi zahabaye kuko umugambwe sende fdd uri ku butegetsi wiganze inama nshingamateka kwabaye nko guhezagira gusa abashingamateka bake umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ari bo berekanye amakenga umushingamateka jean claude nimubona asanga imvo nyamukuru pye nkunziza yorosherwa hejuru y'izindi ntwari ari uko yarwanije amacakubiri yadusigiye ibikorwa by'urukundo yadukoreye kuva ndetse akijya n'iyarusha yashyize arwanya by'abari barihariye ibintu bijyanye n'iby'ubwoko aho wasanga hari imigwi y'amagesi jihadisite ariko agenda yashyize abihagarika ndetse aho atwariyeho yashyitse arwanya biboneka utugwi tuna turiya tuyitiramoko gushikaho n'imigambwe hano mu gihugu hariya yari hari ifatiye
mugabo agatunga wasa atwara umugambwe senere wabona ko kino cubahiro kidakwiye guhabwa umuntu atakiriho kubera impamvu asigura titire d'ubwide supreme mu gihe umuntu atakiriho ni umumenga biragoye uyu munsi ko uwari perezida nkuru nziza atakiriho yoguma ryinde gute igira kabiri nibaza yuko iri tegeko rirafise agahati turabye ukuntu ryaje ryaje hakakimini kubera yuko les circonstances peut-être zari zimeze uko la constitution qui a été abolie yarageza yuko les ansheshe d'etat baca babasenateri avi iyo disposition rero imaze kudisiparesa muri constitution actuelle hanyuma we nkuru nziza akavuga ati jewe ubu sinitoza ni nk'aho haciye haba ikibazo none acabiki ariko martin ivy'abandi yabaye umushikiranganji ku ntwaro ya nkuru nziza asigura ahubwo ko harengeranye ko yubahishwa turaba ukuntu yitwaye ibikorwa yerekanye ukuntu yabayeho ukuntu yarwanishije abarundi atari bya bintu byo kuvuga ku murongo bya bintu byo gushyira mu ngiro bikaboneka kandi agashaka natwe yo kubitwigisha kuko nk'uko yakunda kubivuga tuba twatangije uburozi bw'amacakubiri tegerezwa kuburuka bukatuvamo ni kuba rero twebwe ntituzi umubiri umuntu tuba mwapisira ku uyu mubiri witwa twambaye ngaha ariko n'ibijya bikorwa n'ibijya byumviro vyiwe janine nibizi umushikiranganji w'ubutungane yajanye rino tegeko mu nama nshingamateka yavuze ko hari hakenewe impinyanyuro gusa bavuga bati niwazohagararira uyu munsi ntivyari gushoboka ko awuhagararira uwo munsi kuko atakihari ikindi naco ni nk'iminyanyuro y'ibihe twoba tugezemwo ni volonte politike kugira ngo uwo munsi mukuru uve mu kwezi kw'indwi nyabuna ube mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo by'ukuri habe icibutso c'umunsi uwo muntu atarasanzwe mu gihugu cacu c'u Burundi haba icibutso co kumwibukirako intumbero nyamukuru y'ihinyanyurwa y'iryo tegeko yari ingingo ya kane niyo yavugwamwo uwo munsi ikongera ikavugwamwo uwuhagararira uyo munsi iruhande y'uwo munsi wamuhariwe buri mwaka bamwe mu bashinga amateka nka suwavisi habona rugira bifuza ko no mu bigo by'urwaruka ubuzima bwaranzanya kwigendera nkunziza bwokwigishwa ni umuntu yakunda kwigisha urwaruka cyane uba rero gushyiraho muri izo sanse jene umunsi urwo rwaruka rutera abakumviriza impanuro yagenda atanga kugira ngo by'ukuri urwaruka rwacu rufatire ko karoro kuko yari icyitegererezo nkunziza yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatwaye ikiringo kirekire mu burundi Burundi nubwo imyaka itanu ya nyuma yayisomeranye induru zivuga abatavuga rumwe na CNDD-FDD bakamwagiriza ko yihagiye ikindi kiringo c'imyaka itanu atari yemerewe hejuru y'imyaka cumi yari amaze arongora Burundi yabushikanywe ko n'amasezerano ya Arusha uwo mugabo yari yavukiye muri komine Mumba intara ya Ngozi mu buraruko mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane ariko nawe yashengeye amezi abiri imbere y'uko asozera ico kiringo yari yaraharaniye n'abazungu bakabazungereza inyuma yo gusimbihirizwa ry'ubutegetsi kwa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bari basha bashatse kumukombora ku isonga hakaba harimo uwahoze atwara iperereza ryiwe pierre nkunziza yakunda kwizagira no kwemeza ko yerekwa icyo bikora iminsi mike imbere y'uko ahitanwa n'icyo leta y'isi ihagarara ry'umutima yari yaravuze y'uko asozereye yereka abanywanyi ba sendedefdede varisite ndayishimiye aramutse igihugu ubu nk'umusubirizi wiwe eroge burikaneza ijwi rya amerika abakunzi b'ijwi ry'amerika mukomeje kuba benshi mudusaba kubatumikira mushakisha banyu mwaburanye binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga guhera uyu munsi buri wa gatanu tuzajya dutumikira umuntu umwe tubararikira n'ikiganiro cyo ku cyumweru uyu munsi turatumikira olive uzayisenga utuye mu kagari ka kibagabaga umurenge wa kimironko umujyi wa kigali dore uwashakisha ndarangisha umuntu witwa mwiseneza narisisi bamwitaga mugaga ubundi ngewe uwantumye kumushaka ni mama we ni umukecuru ageze mu myaka mirongo icyenda ariko ajya akunda kumva ikiganiro cyanyu yahangatse se we mwana wanjye ko ukiri muto wazagerageza wenda ukanshakira abo bantu nanjye ukamfasha gushakisha nkamenya ko namenya uwo mwana wanjye yego dupfana ni marume rwose uwo mukecuru umushimire cyane kuba afata umwanya we kuri iyo myaka ye akumva ijwi ry'amerika mu izina rya bagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika turamushimiye tubivanye ku mutima y'intashyo y'urukundo uzayimugezeho nzayimugezeho rwose nta kibazo none rero mwise neza narcisse byamugendekeye bite yatandukanye gute n'ababyeyi be yego ngewe ndari nkiri mutoya icyenda gatatu na rimwe n'imyaka itanu ariko uko bambwiye yari umusirikare mbere ya jenoside noneho icyenda gatatu avamo yumva ko atishimiye kuba mu gisirikare ashaka kukivamo agitorotse ariko ajya kugenda yanyuze mu rugo arabasezera yavuye icyenda gatatu mu kwezi kwa karindwi nibwo yagitorotse anyura mu rugo nyine arabasezera ababwira ko atagishaka kuba mu gisirikare ariko agiye hanze agiye i bugande yaragiye rero nyuma baje kumenya andi makuru ye muri mirongo icyenda na gatanu hari umuntu bahuriyeyo i bugande wo biganye mu mashuri niwe waje mu rugo nyine ababwira amakuru ye ko yamubonye akiriho ari i bugande acuruza ariko kuva icyo gihe nta yandi makuru bari bongera kumenya ntabwo bazi niba akiriho cyangwa yaba atakiriho ariko baba bafite icyizere bavuga ati wenda hari igihe yaba akiriho niyo mpamvu umukecuru yambwiye ati rwose gerageza umfashe nimbe ko namenya ko wenda hari igihe nawe namubona abaye akiriho
uwo muntu wabahaye ayo makuru aracyari mu rwanda aracyariho cyangwa asubiye i bugande
we ntabwo akiba nawe ntabwo akiba mu rwanda yagiye i bugande nawe
ariko ntabwo wibuka izina rye ry'uwo muntu ntabwo nababajije neza umukecuru ngo bambwire uwo ari we uwo muntu izina rye ni umwana bari bariganye muri karitsiye
ese bari batuye he bari batuye mu ka- n'ubu nibo mama we agituye mu karere ka kayonza mu ntara y'iburasirazuba mu ntara y'uburasirazuba olive uzayisenga Karame.
Ah, niba nyokorome akumva ni iki wamubwira muri kano kanya aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Geoffrey mutagoma wamfashije kuyabagezaho mbashimiye cyane kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi murangije icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gato cyane ndabagezaho ikiganiro